radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mu kanya ni ikiganiro muri isanga aho tuza kurebera hamwe icya- ko icyangombwa hari ukugira umuntu ngo agi- yigirire icyizere aricyo gi- cya- gikomeye kugira ngo umuntu agire icyo ageraho ni ubushake mbere yaho rero mugenzi wacu frederic nkundikije agiye kubanza abagezeho amwe mu makuru avugwa ku burundi frederic biriwe neza Eh, Mwiriwe neza ijeni mwiriwe neza namwe nshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika amakuru tuyatangure ku itangazo rya leta zunze ubumwe za- za amerika leta y'amerika yafata ibihano eh, mu byerekeye ubutunzi abandi barundi batatu babiri n'abo mu nzego za gisirikare ubwira gatatu ari mu barwanya leta y'uburundi amazina yabo ni marius ngendabanka ari mu begereye perezida nkurunziza arongoye akarere ka mbere ka gisirikare yagirizwa kuba ari mu bagize uruhara mu bikorwa byo guhiga abiyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu gisagara cya bujumbura ibyo bihano byafatiwe kandi inyasi sibobana wo mu nzego z'umutekano z'u burundi umwe mu ndongozi z'umuhari w'imbonerakure nawe nyine mu byo yagirizwa harimo kuba mu bagize uruhara mu bikorwa byo guhiga abo bose bari bateye ku biri n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu gisagara cya bujumbura ubugira gatatu ni edouard nshimirimana yahoze ari mu gisirikare cy'u burundi arongoye umuhari Foren- forebu wafashe ibigwanisho ngo urwanye leta y'u Burundi umuhari wiwe wagirizwa ko wakoze ibitero ku makambi ya gisirikare i bujumbura mu mpera z'umwaka uheze amatungo bafitiye muri amerika ndetse n'amatungo agenzurwa n'abanyamerika arahagaritswe kandi abanyamerika barabujijwe gukorana mu byerekeye ubutunzi n'abo bantu bose uko ari batatu iyi ni inkuru ivugwa mu burundi ni inkuru yerekeye eh, ishyirahamwe parisemu ryakoresheje ikiganiro ryahaye ikiganiro abamenyeshamakuru rikaba rero eh, rihanura leta y'u Burundi n'u rwanda kuganira ku bibazo biri hagati yabyo ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse kuva habaye ihakwa guhirika ubutegetsi ku wa cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda yatosekaye uburundi rwagiriza u rwanda ko ruhaye indaro abashatse guhirika ubutegetsi kandi ko abo nyene bagabije gutera igihugu c'uburundi u rwanda narwo rwagiriza uburundi ko butunze interahamwe faustin ndikumana arongoye parseme avuga ko ukwagwirizanya hagati y'ibihugu bibiri kwamyeho imbere y'intwaro za kagame na nkuru nziza nyamara imigenderanire hagati y'ubundi n'u rwanda ntiyigaye itosekara nko ku rugero rwa none ishyirahamwe pariseme ribaza ikibuze kugira ibyo bihugu byombi biganire ingorane bifitaniye mu gihe muri kahise byabonetse ko hagize ikitagenda neza umuti watoregwa hamwe urundi mu kwezi kwa gatatu bwamenyesheje ko bugiye kwitwarira u rwanda mu masentare mpuzamakungu hambavu y'ivyo Faustin Ndikumana arongoye parseme we abona ko leta y'uburundi na leta y'u rwanda zikwiye kwicara hamwe zigatora umuti w'ingorane zifise hagati yazo byongeye abona ko amashirahamwe yo mu karere yogica aterereye bimwe mu bimenyetso vyerekana itosekagwa ry'imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda ni imyiyerekano yo kwiyamiriza u rwanda yatunganijwe mu burundi mu kwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu i bujumbura mu burundi fidelite ishatse ijwi rya amerika
urakoze fidelite mu burundi kandi bamwe mu basirikare bamugariye ku rugamba muri somaliya baridoga ko bataronswa amafaranga ku gihe abo basirikare bavuga ko amafaranga yabo yoba akoreshwa mu bindi turi kumwe na mugenzi wacu eh, akorera ijwi ry'amerika mu burundi yaroje wirikaneza wiri abatetsi ba gisirikare bavuga iki kuri ako gahembo k'abo basirikare gateba
ego perezida abasirikare wumva bavuga yuko mu bisanzwe ngo mu byo babwiwe bamaze gupimwa bapimwe hanyuma by'ukuri bikaboneka yuko bamugaye ngo canke bakomeretse ku rugero runini cyane abaheza amafaranga ngo acazanana n'icyo bita ayo manota ibyo bipimo bimaze kubashikira ngo amahera acazanana nabyo ariko ngo bagiye ku makonte basanga amafaranga ataraza hari nk'aduhakara basigaye namugaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu none narindiye amaso ahera mu nzira ariko rero umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel eh, Gaspar Horatuza avuga yuko mu bisanzwe izi ari ingorane zijanye na cyane cyane eh, n'ingene ibi bipimo ba- habanza kuba umugwi w'abaganga bo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ari naryo ryitaho abasirikare muri amisome aho babanza kugira ibipimo bakajya kuraba aho bakomerekeye mu nyuma bakaza mu burundi bagasubira inyuma gutanga raporo mu nyuma rero eroge bakazabona mu eh, kanya uzoronka kari imbere amafaranga mu makuru yacu yo mu isaha imwe turagutera akamu eka uduhe amakuru ah, arambuye ku byerekeye icyo kibazo kiri hagati ya leta y'uburundi hamwe n'abasirikare bakomerekeye ku rugamba urakoze
barakoze bagenzi bacu frederic nkundikije fidelite ishatse na eroge wirikaneza batugejejeho amakuru ku burundi iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri nshuti mwese rero muri kumwe na eugenia mukankusi mbahaye ikaze muri iki kiganiro murisanga ku munsi wa gatanu ikiganiro muri isanga kibanda ku bibazo by'abagore cyangwa se ibikorwa byabo byo kwiteza imbere nta kidashoboka icyangombwa ni ubushake aya ni amagambo umutumirwa wacu w'uyu munsi yambwiye ejo tuganira ni umwe mu basizwe inyuma n'amateka mu rwanda abo abarundi bazi ku izina ry'abatwa hari n'abavuga abasangwabutaka ni madame nyirabahutu cecile utuye mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru mu murenge wa nyange akagari kabeza umudugudu wa rwebeya nahahoze ari komine kinigi ni umubyeyi wuzukuruje ntiyagize amahirwe yo kwiga ariko kubera ubushake amaze kugera kuri byinshi afite ubumenyi mu kubumba amatafari yo gucana mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije no kurengera amashyamba yahuguriwe muri tanzania mu byerekeye kubumba ayo matafari mu buryo bugezweho none rero nagira ngo twakire umutumirwa wacu madame nyirabahutu cecile ngo uhaye ikaze ku ijwi ry'amerika abasigajwe inyuma n'amateka
murakoze yamuhaye ikaze ahanura muri radiyo y'amerika Eh, turakumvira kure ariko
alo Eh, turakumva noneho
eh, murakoze cyane kuba mumpaye karibu kuri aho radiyo yanyu y'ijwi ry'amerika Eh, nanjye ndishimye cyane ntiwasize inyuma n'amateka Eh, narangwaga no kuba inyamaswa ariko uyu munsi wa none nkaba ndi umunyarwandakazi Eh, ukunda igihugu dutuye kandi nkaba mparanira kwigira no kwihesha agaciro Mm. Eh, cecile hari mb- mbabarire gato hari radiyo ikuri iruhande ko hari urusaku ru- rurimo ru- ruza ntitubashe kukumva neza hari radiyo ifunguye iruhande rwawe nta radiyo nta radiyo indi iruhande ntayo Mm. ni uko ijwi ryawe riraza ariko ukumva hari ibintu by'imiyaga bi- bihuha sinzi niba abandi bari barimo kubasha kukumva neza Ye. komeza narimvuze nari na- nari ngerageje kukuvuga muri make uwo uri we niba hari icyo nibagiwe wanyunganira kugira ngo dukomeze ikiganiro
Eh, ntacyo bibagiwe koko ni iby'ukuri nitwa nyabahutu cecile ntuye mu karere ka musanze eh, mu ntara y'amajyaruguru umurenge ni wa nyange eh, ka- akagari ka beza umudugudu wa rwereya nk'uko mwabivuze ndi umubyeyi w'abana barindwi eh, mfite umugabo ndubatse n'umwuzukuru umwe eh, ntaho mwibeshye ni uko bimeze Mhm. ye mbere rero yuko tuganira nagira ngo rwose nongere mbashimire kuri uyu mwanya muduhaye Eh, nkaba ngira ngo mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina eh, tusabe ku buhanga bw'ibyuma badusubirizeho inkuru mugenzi wacu asumuta akabo yaduteguriye ivuga ku mibereho y'abasangwabutaka mu rwanda abasigajwe inyuma n'amateka bari bamenyerewe ko umwuga wabo ari ukubumba iyi mirimo yagendanaga no gutura habo ha bonyine ibi bigatuma batisanga mu bandi banyarwanda muri ibi bihe basigajwe inyuma n'amateka bagiye bakurwa hirya no hino mu mashyamba batuzwa hamwe n'abandi baturage aba baturage bavuga ko uku guturana n'abandi banyarwanda byatumye babana neza kandi bakumva batakiheza aba ni abasigajwe inyuma n'amateka baganira n'ijwi rya amerika batuye mu murenge wa kibeho mu karere ka nyaruguru hari nko wenda nk'uyu muturage ashobora gukoresha iminsi mikuru nantumira nzakaraba nambare neza ngenda mbona asa neza pe anyicaze hamwe n'abandi dusangire mbere mbere ntabwo byashobokaga baguhaga mu gikombe cyangwa nyine hafi no guhita bakijugunya ahubwo njye niba ko ntagezwa n'amateka ubwo ndi kwandika amateka Eh, twabayeho nabi cyane tugezeho twitwa in- i- batwitaga ngo impunyu abasigajwe inyuma n'amateka bemeza ko bagenda binjira mu myuga yindi irimo ubuhinzi ubworozi ndetse n'ubucuruzi ngo ntibakibutinya iyo kubumba bakoraga mbere basanze itabazanira inyungu zihuse ibyo kubumba twarabiretse ubu turahinga kubumba nta nta mafaranga arimo urabumba inkoni imwe ukayigura inote y'ijana mbwira ijana kugira ngo uzarihahire mu bana bageze muri batanu kandi nanone urahera wikoreye utsangura ukaremera yose ubazugura inkono nugeraho umubure wongera uyigarure ariko ubu ningenda nkahinga umubyizi umwe nkateramo ya migozi nzakuramo igitebo cy'ibijumba kiguze nk'ibihumbi bibiri cyangwa se bibiri n'atanu ubu turambara inkweto nta wasabana bacu bariga iniforome barazifite ibikapu Umur- uhagarariye umuryango w'ababumbyi mu rwanda koporwa senateri karimba zefirini avuga ko n'umwuga wabo wo kubumba badakwiye kuwutakaza gusa ngo igihe kirageze kugira ngo uyu mwuga wabo ugendane n'igihe kigezweho umwuga wa kera wo kubumba gakondo wataye agaciro ni nabyo mu- mu by'ukuri ah, akenshi mvuga yuko igihe kigeze cyo kugira ngo uriya mwuga uba miliyore kuko mu bindi bihugu byinshi ku isi ari no mu bushinwa ari no mu bihugu afurike dore wesiti ibikorwa byose birebana n'ibi by'ama eh, za tuwarete baza ugasanga ba- zize mu ibumba rivuye mu bushinwa barabyikorera aya makaro amaki byose barabyikorera ku buryo tutacika intege mu rwanda kandi icyo nahumuriza abaturage ni uko mu minsi iri imbere abanyarwanda bose bazabona ibyo bikorwa byabaye miliyoni umuyobozi w'umuryango w'ababumbyi mu rwanda avuga ko babasigajwe inyuma n'amateka binjijwe muri gahunda zireba abanyarwanda bose ariko hataramenyekana umubare nyakuri w'abavuye mu bukene n'abakiburimo ahubwo icyo twavuga yenda twavuga ko hakenewe kugira ngo turebe umubare ugezweho ese u rwanda rwabashije kuvana abarenga abagera kuri miliyoni mbere y'umwaka washize bakava mu bukene porosantaje yabo yavuye mu bukene ingana iki aho niho hakiri akabazo ariko nizere yuko imiryango ibakorera itegamiye kuri leta icyo kibazo ikireba nayo ikazafasha leta kugira ngo habe assessment icyo kintu kiba cyagaragara nabo berekana umubare ariko ikigaragara ni uko nakwemeza yuko mirongo itandatu ku ijana bamaze kuba integere leta y'u rwanda ivuga ko yiteguye gufasha aba baturage nk'abandi bose bakennye ariko nabo bakikuramo igitekerezo cy'uko biyita abatwa kimwe n'andi moko ubutegetsi buriho buvuga ko butatanga inkunga iyo ari yo yose mu gihe ihawe ihuriro ry'abantu biyumva nk'abasangiye ubwoko kuri ubu mu gihugu cyose harabarurwa abatwa bagera ku bihumbi mirongo itatu na bitanu abageze kuri mirongo itandatu na batanu ku ijana bivuga ko bamaze kwinjira neza mu muryango nyarwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turamushimiye mugenzi wacu asumuta kaboyi tubutse mwe mwaba mugifungura amaradiyo yanyu ku yari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ni ikiganiro muri isanga
murisanga
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi reka noneho dusubire ku mutumirwa wacu madame nyirabahutu cecile madame nyirabahutu uri umwe mu basizwe inyuma n'amateka mu rwanda ariko hari intambwe umaze kugeraho mbere yo gukora imirimo ukora ubu ngubu irimo guhinga no korora kubumba amatafari yo gucana wari usanzwe utunzwe n'uwuhe murimo
ubundi nari nsanzwe ntunzwe n'umurimo w'ubuhinzi Eh, twahigaga inyamaswa n'izo mwuga twakoraga tugahora mu mashyamba twavaga mu mashyamba tuza mu gihugu tuza gusaba no kwiba dusabiriza Eh, abantu batubonaga rero bakiruka nk'ababonye inyamaswa twasohokaga dusa nabi tutakaraba tutisiga twambaye ibiremo ubwo rero ubuzima twabagamo mu mashyamba ni ubwo ngubwo nawe mu ishyamba nta soko ribamo nguragura akambaro nta soko ribamo nguragura utuzu turisiga twabaga nk'inyamaswa ntabwo nari nzi ko turi abantu
hari n'uwigeze hari uwavuze mu kiganiro ko hari abo bitaga n'impunyu
Eh, natwe rero twitwaga inkunyu nyine y'abatwa b'ishyamba twitwaga abatwa b'ishyamba
None- rero ubwo bu- mm, none se watubwira icyatumye uhindura ukava mu ishyamba ukajya kuba hanze mu mudugudu ukajya kubana n'abandi
murakoze cyane icyatumye mpindura nkaba mu mudugudu nk'abandi nkaba umunyarwanda ndashima leta y'ubumwe kuko ariyo yazanye iyo gahunda yo kumva ko umuntu n'inyamaswa byatandukana umuntu uko ari umuntu n'inyamaswa ikaba inyamaswa ubwo ni muri urwo rwego yadukuyemo ngo ku itegeko rya leta ndetse n'umusirikare akahagera n'imbunda ati mumanuke mumanuke kudukoresha rwose itegeko ni itegeko ryadukuyeyo ntabwo ntabwo bwari ubushake
ubu se hari abasigayemo cyangwa bose Oya, nta bavuyemo basigayemo.
Mhm. mwese muri mu mudugudu Mm.
Eh, twese turi mu midugudu Mhm. none se ubu mutunzwe n'iki ko kera mwari mutunzwe no guhiga
Eh, ubwo rero twamaze kuva mu burugo buhigi turaza rwose eh, imishinga koporwa eh, batugeraho nk'abatwa bize batushyira mu batuhugura baduteranyiriza mu mashyirahamwe kubera gahunda ya leta tukavuga duti se hari abatwa bize twe nyine twarabisamba ntabwo twamenyaga ko abatwa bigeze biga kuko twebwe ni- nta tegeko ryadukanguriraga kwiga ntaryo rwose kuko abandi baturage baratubonaga bakiruka bati abatwa abatwa ukumva ko umutwe ari ikizira mu gihugu isawa ari ukwibera mu ishyamba Mm. mwe mwasaga n'abibereye mu gihugu cyanyu
Eh, n'ubwo buzima twabagamo bwo kubana n'inyamaswa imyumvire ikaba iy'umwanda nuko nyine kwibera nk'inyamaswa yadutse nibwo buzima twabagamo Mhm. none ubu mubanye gute n'abandi
ubwo rero bya- byamanje kutugora ubwo badukanguriraga kuza mu midugudu kubera abantu bamenyereye kumenwa abantu bariraga ku bikogoto nk'iriya hakurya aho umuturage yicaye ntiwabashaga kuhicara nuko nyine wabaga witwaye utambaye mm, usa nabi ubwo nawe wabageramo bakaguha iyawe sa- bakaguha ibyawe bityo ndetse babaga bahusanze nk'aho barya bakaguha ibiryo bagasuka ugasuka ku bibabi twariraga ku bibabi
ntabwo biri- twacaga ibibabi tukariraho Mhm. none ubwo rero eh, leta y'ubumwe imaze kuhagera imaze kudutandukanya n'inyamaswa imaze kudushyira mu midugudu batwubakira amazu bwa mbere barayubakaga tukayasenya tukayavamo ukumva utaba mu nzu ukabona umwijima ukavuga uti ntibishoboka ntawa nararaga hanze nkareba inyenyeri zikava nkareba none urarara mu mwijima ukumva bidu- ukumva bidutonze cyane Mm.
Eh, ariko kubera eh, kugenda batwegera badukangurira kuduhugura uwo eh, koporwa ikaza bakaduha amahugurwa ukaza muri hoteli nkabona ngiye muri hoteli nahise ariko muri hoteli bite Eh, batubwira kuza kwarura ku meza ukumva mbese icyagushimisha ari uko bakwaruriye ibyawe kandi nkumva ko ndiye njyenyine ndi ku ruhande ari byo byanshimisha tukumva gusabana n'abandi bitatworoheye Mm. I- uravuga kofor- koporwa niyo yabafashije kugira ngo ubashe no kubumba ayo matafari ubumba muri kino gihe yo gucana
gusoporwa rero kubera ko twatangiye kuza mu midugudu mu bihumbi bibiri muri mirongo icyenda n'icyenda eh, nibwo twakuwe haruguru mu mashyamba dutangira gushyirwa mu midugudu koporwa rero niwe muterankunga wa mbere watugezeho muri bibiri na rimwe eh, batangira kudukangurira guhugurwa kuja mu manama aribo babiteguye bakatujana mu manama muri hoteli bakadutoza kujya muri hoteli Eh, tukajya muri hoteli tukararayo tukamarayo kabiri baduha inyigisho badutinura baduhuza n'abaturutse mu majyepfo mu ma- mu burasirazuba mu burengerazuba mu bwasigaye tugataha duhuguwe tukagera mu rugo tukabwira abandi ubu- aho twaryamye aho twaririye amazu twarayemo amatara ibyo byose tukagenda babitwigisha Mhm. mu byo wari uvuze wari uvuze uti tukarya tukaryama mu mahoteli tukarira ku isahani tugasangira n'abandi wowe wafashe n'urugendo ugenda no mu ndege waragurutse bakavuga bati noneho ubwo rero kuri urwo rwego rw'abaterankunga ubwo koporwa imaze kutugeramo ubwo leta y'ubumwe icyo nshima cyane ni uko abo bose babonye urubuga n'umwanya wo kutugeraho badushakisha bakabona imidugudu dutuyemo ntawubakumira ntawubabuza ngo abo mushaka ni bande kandi urumva ko no mu yindi minsi ntawadushakaga ariko kuva icyo gihe batangiye kuza bamenya ahantu dutuye batangiye kuza batwegera abanteni be- be- ba- baduhoraho ubwo ni ku rwego rw'abaterankunga noneho ku rwego rw'imidugudu yo hasi ubwo nabo baza kudutoza isuku Mm.
kumesa no gukaraba guhandura amavunja kuyitabira ku- kuvurwa ubwo nabo ngabo ubwo haza ko haza empo empo nayo itangira kudukangurira kuza mu mashuri ubwo turiga abantu bakaza bazayo batinya abana bironda udutsiko birakomeza bibiri na rimwe bibiri na kabiri bibiri na gatatu ubwo kugeza ubwo ngubwo mbega dutangiye kujya tujya no mu nama za gahunda za leta bwite batubwira bati namwe mukwiye kujya mu nama ubwo tukaza mu nama ku muganda tukahaboneka tukumva inama za- za gahunda za leta indinduka ukuntu umuntu wese ari umugore ari umugabo akamaro tugafite ubwo nkagenda numva aho ngaho ibyo badukanguriye nkagerageza kubyubahiriza turakomeza turazamuka ubwo habaye bibiri na gatanu abazungu nabo babatangira kutugeramo ubwo abo bazungu rero nabo baje hajemo umudamu witwa juri gurasa Eh, ubwo yari ahagarariye umushinga witwaga auto conservation Eh, uwo mudamu nawe araza twamaranye nawe amezi atandatu dukorera mu matsinda ibijyanye no kumenya ubuzima bwacu uburyo twabaye mu mashyamba uburyo yadufashagamo ibyo twaryaga Mm.
ibyo twacanaga Eh, ubwo rero uwo mudamu amezi atandatu ugarangiye aragenda Eh, ariko kubera ko badukanguriraga nyine gutinyuka amezi atandatu garangiye yagiye ubwo bakaza bandi naza nko mu nama bakavuga bati ariko abazungu barabakunda gutyo na gutyo noneho ngeze aho bituma njyewe mushaka Eh, ndavuga nti ibyo ari byo byose uyu muzungu yari kuzatugirira akamaro ntabwo yapfa kunsiga aho ngaho muri urwo rwego rero nitinyitse ndashakisha nomero ze eh, nta kandi urumva sinari nzi kuvugana nawe ariko Mhm.
ndashakisha ababasemuruzi n'abarimu batwigishaga gushushanya ingagi twishimye turakaye ariko ibyo byose yabidukoreshaga twumva ari nta kintu atubwira twumva dukereza twumva twakagombye kuba twagiye mu mahahiro kavuga ngo twese yarangiza vuba bakagenda ubu ibyo batubwira batubwira iki akatwigisha tureba iruhande rimwe akadufotora tutamwitayeho tutumva ibyo avuga nuko ubwo rero igihe cyararangiye iminsi ye yo kubana natwe irangiye aragenda ariko ndangije njyewe ndamukurikira eh, ndamubaririza menya ahantu acumbitse nibwo nagiye ndamubwira nti rero muzungu nze naze kugusura Wamusabye iki?
Twamaranye, nabonye eh, alo wamubwiye ngo agufashe iki Eh, naramubwiye ndi rero njyewe muzungu ndaje kugira ngo umfashe kandi unyihere urwibutso ruzakomeza kunyibutsa igihe nzaba ntakiri kumwe nawe Mhm.
rwose nze ndagusabye muzungu ati ndagufasha iki Nti njyewe rwose ubuzima bwanjye kugira ngo ngire impinduka unyifashiriza akaduka kandi namusabaga akaduka ka mabati nk'abiri Mhm.
ka kewosike ngo nze ncuruza wenda agasabune cyangwa umunyu urumva ko n'ibitekerezo byari binzemo ni intambwe ikomeye cyane kuva mu ishyamba ukaza u- ubasha no gukora n'ubucuruzi kandi utazi no- Yeah, ubwo- kutari uzi ubwo kwandika rero se urumvi- urumva intambwe nari ntangiye gutera ko mu mutwe hari hafungutse Mm.
ubwo aya mahugurwa menshi ganyuranye nagiye mbona mparwa n'imishinga koporwa embo igenda iduhugura ku gisenyi ku mazi gutinyuka nagendaga ngerageza gutinyuka nahura n'uwo twabonanye avuga ngo ariko hari ahantu nigeze kukubona kuko twari twarabyigishije Mm.
ubwo noneho ngatangira amenyana nawe nkaganira nawe nkagira ibyo mwungukiraho nuko ni muri Na- urwo rwego rero uwo muzungu yamfashije nawe ntiyatinda aramfasha Eh.
ubwo amaze kumfasha yanzu ambere- am- ampa inkunga eh, amaze kumpa inkunga ndagenda ngura ikibanza ndubaka ubwaho ibikorwa byahagarariye Waracuruje Naho ngaho se?
yabisubukuriye arongera ampa andi mahugurwa muri kongo yo kumbugura kuri ibyo bisanwa bya buriketi Mhm.
eh, ibisanwa twabikoze turi iki turi Niko- itsinda Eh.
Eh, bagenzi banjye bagenda bananirwa kuko kubikora habagamo kwanika no kubyanura ubwo bakabona ntakijemo ako kanya bati twebwe rwose turabiretse twikoreye indi mirimo noneho kubera ko nari maze kugera mu mudugudu ahantu ntashobora guhura n'ishyamba ngo nzi mbi ndabona njyewe ibi nzabikora mbi cyane Eh, cecile u- u- Birangiye.
wa- warambwi- wara- n'ubu umaze kongera kubishimangira usaka kugaragaza ko icyangombwa kugira ngo umuntu agere aho agera ari ubushake Ah, ibi ni amagambo yanguye ku mutima kandi nkaba ngushimira ubwo butwari no kuba ubona ibintu muri ubwo buryo ukaba wowe warashyizeho umutima ukabikora abagenzi bawe barimo kunanirwa nk'ubu wagira inama ki nka bagenzi bawe batagize amahirwe yo kujya mu ishuri nk'uko nawe utari warize bashobora kuba cyangwa se abashobora kuba bafite barize ariko kandi batifitiye icyizere nk'icyo ufite ni izihe nama muri make wabagira
Eh, inama nagira bagenzi banjye rero ni uko nk'uko ubu ngubu iyo uhuye n'abantu iyo uhawe ayo mahugurwa ni ukuri ntuzahugurwe ngo uhugurwe ugenderaho ahubwo aho ngaho uzahakure umubano kandi uhakure n'indinduka uhakure n'inshuti kubera yuko n'ubundi inshuti iva ku nzira icyo utaboneye kuri undi ubumenyi utaboneye kuri undi nawe ubwawe n'ubwo wabugira ntacyo bwakumarira ariko ni ukuvuga ngo ubucuti ubumenyi bwa mbere ni ugutinyuka kandi ukagaragaza ibiri ku mutima kuko uwo mudamu yangiriye akamaro ubwo ni muri urwo rwego rero namaze kumenya ibyo bicanwa mpabwa ingendo maze guhabwa ingendo rero muri tanzania ndasura nza mu ngaga z'abikorera nanjye mbonekamo ariko uko nabikoraga rero niko n'akagari kavugaga kati dufite umuntu hano wihangiye imirimo ni muri urwo rwego rero akagari kamaze kubona ibyo bintu nkora batazi iyo mbivumbuye nawe kumbe nagiye ngiyo babona ndi kubikora mfite umwete batangira kuza banjyana mu ntu z'ahantu habaye imurikabikorwa bakambwira bati nyamara dufite umuntu ni muri urwo rwego rero senesi z'abagore nazo zangezeho akarere baransura basanga ibyo bintu nkora rwose ni agasha ibyo bintu nabiherewe igikombe na minisitiri w'intebe kuko nari nabaye uwa mbere mu duca ibikorwa byanjye nabijyanye ubwo ikibazo naje kugira ni uko isoko ritabonetse isoko ritabonetse ariko ni ukuvuga ngo n'ubundi urakomeza gushakisha iki kiganiro muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika bakabaza cyangwa se bagatanga ibitekerezo nagira ngo dutangire kujya ku murongo wa telefone hanyuma ubwo turakomeza tuganire utubwire ibyo wagezeho wowe ndetse wamaze no ku abo bandi basigaye bazasigara inyuma kubera ko wowe wageze kure wamaze kurira indege ujya aho muri tanzania kujya guhugurwa nagira ngo ku murongo wa telefone twakire uwa mbere inosa uranyumva
yego ndabumva inosa ugomba kuba ari nawe wajyanye na madame nyirabahutu cecile mu ruzinduko rwa mbere ajya guhugurwa
yego nibyo ibyo cecile yababwiye nibyo urugendo rwe rwa mbere n'indege nibyo twajyanye icyo gihe nakoreraga umushinga utegamiye kuri leta mpuzamahanga witwa art of conservation icyo gihe rero atujyana hari mu rwego nyine rwo kugira ngo cecile akomeze yiyungure ubumenyi burebana n'igicanwa cyitwa burikete burikete ni igicanwa twafashije cecile kugiraho ubumenyi ndavuga nyine mu rwego rw'uwo mushinga nakoreraga kuko naje kwisanga ndi umwe mu ari njye ukorana nawe bya hafi kuri uwo mushinga w'icyo gicanwa akaba ari ubwoko bw'igicanwa mu by'ukuri gikeneye gukomeza kwiyungura ubumenyi kugira ngo urwego cyariho icyo gihe ndetse n'ubu ngubu rukomeze rwiyongere kuko mu by'ukuri uba ubona ari umushinga ukeneye ibindi bintu bitandukanye ni muri urwo rwego rero cecile haje kuboneka ni inama yamaze icyumweru iminsi itanu ndabyibuka ni mu bihumbi bibiri na cumi ukwezi kwa cumi na kumwe arusha muri tanzania ubwo icyaje kubaho ni uko naje kugira amahirwe yo kujyana na cecile nyirabahutu
ntabwo ndimo kukumva neza ubanza telefone yawe icitse reka tugaruke kuri cecile telefone ya inosa wizeye iracitse cecile atubwiye inosa atubwiye ko mwajyanye muri ayo mahugurwa muri tanzania ese watubwira ukuntu byari bimeze ukuntu wari wumvaga umeze umuntu wagiye noneho mu ihoteli nk'uko wabivugaga ukarira ku isahani ukaryama ku gitanda cyiza kinepa ugasangira n'abandi winjira mu ndege bwa mbere wumvise bimeze bite
winjiye mu ndege naravuye navuye mu ruhengeri mfata ivatiri ya yindi y'abakire ya yindi y'umuzinga idahagarara mu nzira iranjana nk'ijyanye umuntu umuntu w'umuyobozi ukomeye iranjana ingeze i kigali kuri aho ngaho aho ngaho bafatira bafatira amatike kuri iyo nzu bafatiramwo amatike ndahageze rwose igikapu nari ndetse ntangira kubona ngeze ku muryango nkabona abakobwa barahari abasore barahari mukadisima uyu ni njyewe ko kugeza ahangaha ntangira ndinjira bambaza ibyangombwa mbyerekana igikapu bakinyaka ngisanga imbere kubona kiragiye nari nahagera ugezemo se ugezemo urugendo ni rurerure ugeze mu ndege wumvise wumvise umunyenga cyangwa wumvise bimeze bite
nageze mu ndege nkigeramo numva akayaga mu birenge karahuse numva akayaga karambutse numva hazi ubukonje yagiye guhaguruka nibonye mu kirere numva utangiye guhengama ntayiwe ndahanutse yongera irazamuka nkumva isa n'igarutse hasi ntibayifu birarangiye irazamuka nageraho ngera nkumva yahoze ntiyahanutse byarangiye ntabwo ikinyiganyiga buriya ntiyahanutse nuko nkavuga nta bana banjye ntibazambona nkanaza kureba nkabona hejuru niwe abandi niyo umwana arira nyina ntiyumve iyo koyo mpamvu yunizewe nuko ndagenda ubwo rero niko kubanguye ku kibuga cya kirimanzaro mbona nongeye n'ubu nifashe ivatiri ngejeje tanzania kuri hoteli aho ndi bumare iyo minsi uko ari irindwi mbona nigiye muri hoteli mu cyumba harimo umufariso ndi yewe mwami wanjye uyu ntahari nze rwose ndimana ndimana iyi ngoma mwami yesu ndi uba abapfuye uwabagarura bakareba ibi ibi byiza ndimo uyu ni njyewe mbona ni ibintu bidasanzwe nawe umuntu wabaga mwiza nabo ese uyu ni nze basasiye uyu ninde birasoboka si wumva bageze mu ijoro
mbona ijuru si gusa ndabandi uyu ni nze basasiye bati dore urasa ahangaha uraryama ahangaha igikapu gishyira aha amasume dore dusi dore uri bwitume ewe mana mbona ni ibintu bitangaje ibintu bitabaho ni uko hasigaye isaha yo kirageze tondekanye n'abo banyamahanga ni indi bintu duhuze ariko nari nzi ko musemuruzi n'ubwo nkavuga nti se ubu abahe bambaye ibyanze nyine ko ari bwo buryo bwanyorohera kaza kurira hariya ku ruhande nkumva mbese ari bwo buryo bunyoroheye ariko icyo gihe bati uwo musore ati hirya humura humura kikira tahura inosa yaragufashije rwose kora ku byo ushaka byose ari byo ukoraho akagenda ntinyura ngakora ku byo nshaka intoki zitinya ariko siko komvurire musahane n'abayobozi koko aba bantu b'ibikomangoma nsangire nabo nawe wari wakomeye
kumva batagomba kurya ndi kubareba reka inosa tumubaze nawe uko yabibonye muri makeya cyane kugira ngo tubashe kwakira abandi ku murongo wa telefone inosa telefone yawe yari yacitse ngo wafashije cecile kujya mu ndege no kubasha kwitwara ubu n'uburyo yitwara mu ihoteli wowe wabibonye gute
ngewe uko nabibonye nabonye n'ubundi bisanzwe bihuye n'ibyo narabonye na mbere dutangira gukora na cecile kimwe mu bintu biranga cecile agira ubushake bwo kumenya ibintu bishyashya ni ukuvuga ibintu atarazi iyo umuyoboye neza rwose biza kurangira yabimenya no muri ubwo buryo twaje kubona ari kumenyera gukorana natwe kuri uwo mushinga w'igicanwa cya buriketi ubwo rero twarajyanye nyine bababwiye uburyo twavuye musanze kera hitwaga mu ruhengeri turazi kugera ku kibuga cy'indege ndabyibuka yurira bwa mbere namwicaje ku idirishya arabyanga ngo bimutera ubwoba ndamworohera byaba ari njye nicara ku idirishya ubwo twaragiye nyine nkomeza kugenda amuyobora ntamubwiye ngo arebe hasi arebe hasi uko hifashe amenya aho ari mu kirere
ikigaragara yamaze kugera mu ndege arebye hasi itari yahaguruka bimutera ubwoba kurebera mu kirahure ubwo naramworoheye nyine nicara mu mwanya we turahaguruka nyine bidatinze amasaha yarubahirijwe turagenda tugenda kugera kirimanzira mu by'ukuri rwari urugendo rugufi rw'indege iyo ruba rurerure ubanza
ariko nyine ku muntu ugiye mu ndege bwa mbere mu by'ukuri hari amarangamutima menshi agaragaza ibyo cyabaye kandi nagerageje kumuba hafi kugeza tugeze ku kibuga cya kirimanjaro tururuka dufata imodoka twagombaga kumara muri iyo nama iminsi nk'itanu arusha ubwo dufata imodoka ituvana ku kibuga cy'indege itujyana kuri hoteli twari turakoreramo ah, ndayibuka ni- yitwa orasiti gadeni lodge aho hoteli ubwo twaragiye nyine eh, n'ubundi nkomeza ya gahunda yanjye yo gukomeza kumuyobora ku- kumumenyereza ku- kubana n'abandi ibyo mbona atazi gusa hari bike wabona agasanzwe azi kuko na mbere hari ahandi hantu hatandukanye twari dusanzwe duhurira tuganira ku birebana n'ubundi n'uburyo twakomeza gukorana nawe Ah, nuko ubwo yaramenyereye tu- tu- haba kuri hoteli haba mu nama nyirizina aho yaganiraga na bagenzi be ko yari inama yo ku rwego rwa afurika Mhm.
hari abantu batandukanye bakora bene icyo gicanwa bo ku rwego rwa afurika Ah, urumva wari umwanya mwiza wo kugaragaza nawe ahageze kandi abantu barabyishimiye cyane pe Mhm.
Ah, nacyo ni eh, nacyo ni kimwe mu bintu byamweretse ko ah, uretse wenda amateka ye atarabaye meza ntabone amahirwe menshi yo kwiga kwiga, mm.
guhura n'abantu se basobanutse ariko byerekanye ko nubwo ari uko amateka y'ameza ariko mu by'ukuri ari umugore w'ingirakamaro Ah, ku buryo twatashye rwose bidushimishije uretse nanjye wamwishimiye n'abandi bantu twari kumwe baramwishimiye Mhm.
ndetse bakomeje no kumvaza amakuru ye Eh.
nyuma yaho Reka- reka- Eh, reka muri- none- eh, reka noneho twakire n'abandi kugira ngo batubwire nabo uko ba- i- icyo ba- niba hari icyo bashaka kumubaza cyangwa se iyi nama bashaka gutanga eh, ku murongo wa telefone twakire na nyawakira uranyumva
ndetse kumva Nge- igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo waba ufitiye eh, umutumirwa wacu
uyu mutima rwacu y'abatutsi siri tubana no mu ishyirahamwe Mm, Eh, ubwo nkaba ndi perezida nawe akaba ari visi perezida mhm, icyo namushimira cyo ni uko ari umuntu w'inyangamugayo kandi umuntu ushaka gu- kwinjira mu bintu by'utwangamenya ibintu ibyo ari byo byose mhm,
Eh, ubwo twa- na- twa- ubu yabaye ntuba visi perezidante mu ishyirahamwe ubu niyo ntahari wakoresha inama mhm,
Eh, kandi abayo- abaturage tubana mu ishyirahamwe byose bakabyakira neza kandi agatace- agatanga n'ibitekerezo bizima mm. Ye.
Eh, Ur- urakoze rwose twakire na joseph joseph uranyumva Eh, joseph banza telefoni ye ngo icitse Eh, cecile ndumva bi- barimo kuvuga ko urangwa rwose n'umu- n'umuhate n'umurava mu byo ukora byose ubu ufite gahunda ki mu- mu- mu- mu biri imbere mu bihe biri imbere
Eh, murakoze cyane Eh, ubu gahunda mfite mu bintu biri imbere nari ngikomeje kuvuga kuri uwo mudamukazi w'umuzungukazi nagiye gusaba kumfasha ariko ibyo yankoreye nabonaga ari ibintu byoroshye ariko hamwe no gukomeza izo ngendo hamwe no kumenyekana hamwe n'ibyo bikorwa ndabona ikintu kinini cyane nshima yakoze na n'iyi saha namwe nkaba menyanye namwe ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none urwego ndiho Eh, ni urwego rwo kurera ndimo kurera mfite abana cyane bakiri bato ariko icyo mpa- icyo mparanira ni ukubarera ngumva ko bagira imbere heza bazagira ubuzima bwiza noneho mu mibereho iyo ndimo hangaha ndi ku rwego rw'abadamu eh, bigira kandi bihesha agaciro ntanga ndahinga ndorora mfite inka Eh, ubu kuri uyu munsi wa none mbanye n'abandi neza ubu- ibyo dukora aha mu karere nanjye nibyo nkora kandi iyo diporome y'ubwo bumenyi ubwo bumenyi bw'i- bw'icyo gicanwa rwose mfite icyizere ko mu minsi iri imbere ubushobozi bubonetse nanone iki Ye.
gikorwa cya buriketi nzagikomeza Mhm.
maze kubona isoko Ye, reka twakire joseph yagarutse kuri telefone joseph
karame Eh, i- ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri makeya kugira ngo dukomeze twakire n'abandi
Okay, murakoze cyane kumpa ijambo Eh, yitwa n'imana joseph ndi mu karere ka rubavu Hello? Hello?
yego turakumva komeza
Okay, ndi mu karere ka rubavu intara y'iburengerazuba ndashima cyane cecile umubyeyi wemeye ko tubonana kuri radiyo ijwi rya amerika tugahana amakuru n'ibitekerezo Eh, nanjye ndi umwe mu bahejwe inyuma n'amateka bo muri aka karere k'ibiyaga bigari hano ha- i gisenyi mu bisanzwe eh, aho igihugu kituvanye cyangwa se kituganisha ni hagari urugendo ruracyari rurerure ko njyewe nk'uru- nk'uru- nk'aho mperereye urugamba ruracyari rurerure kuko hari byinshi cyane cecile yavuze eh, na diregiteri karimba zefirini ibyo byose nabiteze amatwi ndabyumva cyane ko ngewe nk'ubu tuvugana nta muryango n'umwe wita ku babumbyi mba ndi kumwe nabo kuko nyuma sosiyete sivire ikintu nkora ni uko abana bacu b'ababumbyi bakeneye kwiga tubakorera ubuvugizi bisanzwe aho bishobotse bigakunda kundi tukabura baze yo kutwamutiva kugira ngo wenda tube twabonana namwe nk'abanyamakuru tubahe amakuru nyakuri y'impamo turi kuri tere hamwe iyo ni mfite muri aka karere ka rubavu ikindi ni uko nk'ubu mu rwanda abaheze inyuma n'amateka muri rusange tuzi neza ko muri poroje y'igihugu bakagombye kuba bubakiwe bose abana bakajya mu mashuri nk'uko bikwiriye ariko turacyafite imbogamizi hano mu biya cyane cyane mu karere ka rubavu abiga segonderi ntabwo n'abiga muri nayini ubu ngubu kurya ntabwo barya ndetse na birete kuzibona ni ikibazo ni ibintu mfitiye igihamya mu karere kavu ndetse no mu karere ka rutsiroko hose bafite abanyeshuri mvugira kandi nta mushinga mfite umfasha ubwo buvugizi nkora uretse kwitanga no kumva ko ntange hari icyo ngomba gukora kugira ngo bene wacu bagire aho bava n'aho bagera bitewe mu buzima bwa muntu nakuze nanjye meze nk'uwo mubyeyi mwumvisha wakomeza abahereza impanuro ariko ngiye kugeza iyi saha nta mushinga wo mu gihugu wari wagira icyo umfasha na kimwe uretse kwishakamo ibisubizo kuko ariyo ntego
ubwo ni ukugerageza kwegera abayobozi hanyuma ukabatura ikibazo cyawe kugira ngo wumve ko bashobora gufasha n'abo bana ndagushimiye cyane icyo nicyo ndiho muvandimwe ariko noneho ikintu nka radiyo ijwi rya amerika
yego turakumva muri make muri make
ikintu ndimo mbasaba yangiza kugira ngo wenda n'ikindi gihe ikiganiro nk'iki ngiki nikijya kibaho mujye muduha ijambo tubabwira uko ibintu bihagaze ni uko mwatubabarira muri mu karere kazakora ibishoboka byose tukabonana imbonankubone tukabonanira kuri tere tukababwira imbogamizi n'ibibazo duhura nabyo ko twebwe iyo miryango irengera abatwa cyangwa se ivugira n'amateka hano mu karere ka rubavu ntabwo tupfa kuyibona ko ikibazo cya katira cyahari igira inka ntirakagera ijana ku ijana ibyo byose ni ibibazo ndwana nabyo nka bumwe kuko n'ubundi sinigeze niga amashuri ahambaye nize pirimeri ubundi niga imyuga bisanzwe ubwo rero ntaho imbaraga zanjye zirangiriye ubwo icyo ni ukujya niyambaza imbaraga nk'izo zanyu abanyamakuru mukatuvugira turakumva joseph urakoze cyane ubwo twizere ko n'abayobozi bashobora kuba bakurikiye bakumvise twakire na mugisha mugisha uranyumva muri make igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
mbere nashaka nshimire sekire cyane kuko ukuntu numvise yabyifashemo yabyifashemo mu buryo budasanzwe ukurikira umuntu mutumvikana no mu rurimi ukajya kumusaba nimero do telefone cyangwa aderese uba umenganya ishyaka ridasanzwe rero nashaka ndamusabe bishoboka azorondere na finansima kugira ngo ahigure abandi kuko ibyo numvise avuga ndumva ko umenga mu mutwe we nubwo atagize amahirwe yo kuyiga asumba benshi bize kuko genda umurundi nubwo ntaba mu burundi ndabye nk'abantu b'i burundi urabye nk'utwara ipfubu n'ibindi iyo bariko baravuga uguma wumva bavuga ngo twararenganijwe byagenze uku byagenze uku ariko rero wumvirije uyu mudamu cecile atagize amahirwe yo kwiga ukumva ukuntu ariko arasigura ibintu gusa wumva ko na ba bandi bandi bize wewe abatumba gusa ni ukuvuga ngo bishobotse akigisha abandi hari mu rwanda hariho n'abandi batwa bataragera kuri iyo ntambwe kandi ndumva ko ari na benshi mu burundi hoho mbo n'abize bari inyuma kuko bagomba bavuga ngo twarakumiriwe twarakumiriwe twarakumiriwe barakumiriwe ariko ahanini urumva ko aribo bikumira kuko nk'uyu yubahutse kujya gusaba izo nimero hanyuma akabanya urumva iyo ageze kandi urumva ariko aravuga urumva ko avugira n'abandi kandi urumva ko abana biwe batazojya kubumba cyangwa ngo bajye guhiga ibikoko abandi yakwigisha abandi
kugira bave muri muri bahebane n'iyo mentalite donc bagire ikintu cya changement de comportement babone ko bahindura imyitwarire bahindura imyitwarire imyitwarire kwama babona ko bateza gutungwa n'inkono babumbye eteteri batagira n'aho bakura ibumba ibyo babivemo batabe amatongo barime batere imbere neza umva umwengano mushimira cyane ahubwo ibyumviro narite yabihinduye rwose kuko nari nubwo bivuga gutyo numva asize ubwenge ahubwo urakoze cyane mugisha Eh, twakire na felicite felicite uranyumva
yego Eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo muri make
ariko mu ndimi z'ururimi ntabwo turi kumvikana neza Nge- twe turakumva
Eh,
Eh, hari igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kugeza ku mutumirwa wacu cyangwa ku ba- bakunzi b'ijwi ry'amerika muri make ni ukuri njye ntabwo mbumva neza Eh, reko ubwo harigomba kuba harimo ikibazo Hari- hagomba kuba harimo ikibazo kuri telefoni yawe kuko turimo turakumva
mwebwe muri kunyumva
twebwe turakumva ariko twebwe turakumva ariko Eh, ubwo reka turongera tuguhamagare reka dufate jeannette jeannette uranyumva jeannette turi kumwe
turi kumwe Eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo alo jeannette hagomba kuba hari ikibazo mu matelefone kuko ntabwo noneho ndimo kukumva jeannette
hano wi- ninde turimo kuvugana ubwo
ni Ni fe- ni jeannette eh, jeannette rero nubwo Eh.
nabwinjiza ngo ni felicite ugarutseho telefoni ye irimo- yari ifite ikibazo U- tugira igi- icyo utanga ko mu- i- nk'igitekerezo cyangwa se ikibazo muri makeya kugira ngo duhe n'abandi umwanya
Mm, ikibazo kirebana n'ibiki ntabwo wakurikiye ikiganiro twari turimo tu- ntabwo ikiganiro na- eh, ntabwo wagikurikiye twari turimo tuvugana na eh, ntabwo nagikurikiye Eh, turi- Eh.
twavugana turavugana n'umudamu w'umwe mu basizwe inyuma n'amateka uwo- wabashije kugira aho yigeza ubwo rero niba utakurikiye ntabwo na- nabona uko watanga igitekerezo cyangwa se ikibazo
okay nabyumvisheho gakeya Wabyum- umudamu witwa cecile Nyirabahutu, nyirabahutu eh,
eh, siriya mhm, Mm, eh, nyirabahutu cecile mhm.
okay Ya- ibyo yagezeho Mhm.
yatubwiraga aho amaze kugera ko yavuye mu ishyamba akaba akora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi no kuba abumba za buriketi zo ku amatafari yo gutekesha ubwo rero sinzi niba hari icyo wifuza kuvuga ko- nk'igitekerezo cyangwa se cyangwa hari ikibazo waba umufitiye
ikintu nakwifuza kuri uwo cecile nkurikije uko mubona cyane ko no kumutandukanya n'abandi kumenya ko ari uwasigajwe inyuma n'amateka ntabwo bipfa gushoboka ubona ari umuntu usanzwe rwose numvaga hari indi mishinga mwabagezaho bakarenga intambwe bari bariho kuko ubona ari umuntu wakurikira ibintu akabigendamo neza hari indi mishinga mushobora kubatera inkunga bakazamuka bakarenga za burikete bakagera mu bindi bintu biri hejuru byarushaho kuba byiza yatera imbere cyane Mhm. Ye, urakoze jeannette ubwo abaterankunga twizere ko hari abari hafi ya radiyo bakaba bashobora kugenda babafasha Eh, eh, waduhamagariraga None hehe ikindi uri mu rwanda nakwifuza- Mm.
ikindi nakwifuza ni ni imyigire y'abana babo n'abagiye bacikiza bakananirana bakabona nk'amaforomasiyo ku buryo bitajya bigaragara ngo uyu ni runaka yarananiranye kandi ubona ababyeyi babo bafite indi myumvire rimwe babafunze bagize ute bagiye babafata bakabashyira nko mu bigo by'imyuga baba bararenze ishuri nabyo byafasha abo babyeyi gukomeza gutera imbere Mm. ni igitekerezo cyiza Eh, urakoze jeannette kuri iki gitekerezo cyawe Eh, madame nyirabahutu um, iyo iki kibazo jeannette azanye cyangwa se icyifuzo cy'uko abana bacikirije amashuri cyangwa se abarengeje tuvuge nk'abo mwa- mwavanye mu ishyamba bari bararengeje imyaka yo kwiga bafashijwe gute cecile rwanyumva cecile turi kumwe ndumva haje ndumva harimo ikibazo Ce- cecile sinzi niba wanyumvaga ku buhanga bw'ibyuma barambwira ko uri kuri telefone ubwo turamugarukaho mu kanya
uruhagarara Nahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
kwikekana ehe mwishwaje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohave bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangare tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika nyine fm ijana na gatatu n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turi mu kiganiro rero aho tuganira n'umwe mu bitwa ko basizwe inyuma n'amateka madame nyirabahutu cecile nagira ngo turongeye turamubonye kuri telefone nagira ngo nongere muhe ijambo madame nyirabahutu hari abari bamaze kuvuga barimo jeannette wari uvuze ko nk'abana bacikirije amashuri cyangwa se turebye n'abo mwavanye nko mu ishyamba batari barigeze biga kandi imyaka yo kujya mu ishuri yararenze abo bana bafashijwe bate kugira ngo babashe kwirwanaho mu buzima busanzwe jeannette yavugaga ko yifuza ko bakwigishwa n'ibyerekeranye n'imyuga mwebwe abanya bo muri kumwe bafashijwe gute
murakoze cyane hari ukuntu leta igenda ibafata ikabajyana mu ngando bakaza kuyiga imyuga bakazana abaterankunga bo kubahugura barangiza kubahugura bakabaha ibikoresho ibikoresho ariko ntabwo ari bose bagenda bafata bake bake ntabwo bose bose bari barangira ariko hari abo batangiye kubikorera
abo barimo abakobwa mbese nk'abana b'abakobwa banyu bitabira amashuri kimwe n'abahungu
abana b'abakobwa bacu abitabira amashuri ni abageze ku myaka yo ku igare abo ngabo hari ababyaye bafite abana nanone nabo bakiri bato abo ngabo rero nibo bagenda bafata babahugura ku myuga ariko usanga atari bose usanga n'abarangije nk'uko nyine wa muhungu yabivuze yosefu bagenda batabona akazi akazi kugira ngo bakore babashe kubona ibigo bagemuramo ugasanga nanone nabo batabasha kubibona nk'uko byakagombye kuboneka
ariko iyo bagiye mu mashuri barakurikira abandi bana babakira neza bigenda gute uko waba warabibonye ko nawe ufite abana mu ishuri murakoze cyane uyu munsi wa none rwose ntabwo ku bigo ntabwo babarobanura ntabwo usanga bavuga ngo uyu n'uyu n'uyu ntabwo ntabwo amoko gakiraho ntabirimo ahubwo uretse ko harimo abagenda baba bagenda batinya gato ariko usanga rwose bisangiye usanga ari nta kibazo ikibazo ni ukubona imikorere ibigo bakoramo mbese ku buryo ibyo bakora nabyo bigira isoko isoko nibyo rigenda ritarakomera neza kandi noneho n'ubuzima buba butarageraho bugera ngo bukomere ugasanga bagenda bakorana intege nke intege nke nuko bigenda bimera
uravuga ko hari nk'abakobwa babyaye bakiri batoya abo hari ikintu cyahindutse kuva mugeze mu midugudu
barahari abaje barabyaye bakiri batoya barongorwa bakiri bato n'ababarongoye bakiri bato ugasanga icyari gihari nuko bari bamenyeye ubwo buhigi batoragura inyoni inyamaswa ubwo rero urumva ubu ngubu uyu munsi wa none nta mwana uvuga ngo arare yuzuye ingobyi kugira ngo bahita bava bakagera ku buzima bwiza buhagije cyane ntabwo byari byashoboka neza
reka dusubire ku murongo wa telefone reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na gilbert kubera ko igihe gisigaye ari gitoya gilbert uranyumva
ndakumva igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
igitekerezo nari mfise bashaka guterera ku bijyanye n'icyizere cy'ubuzima muranyumva turakumva komeza
ni ubusanzwe mu buzima kigira kwihebura kamushyira imbere umwizero akabona ko bishoboka hanyuma umaze kubona ko bishoboka ni uko uronka inkunga ukaronka abagufasha baza baraguterera kuko uri inyakamwe ntacyo wishoboza usanga igitekerezo cyanjye kigarukira ngaha murakoze urakoze muri ibyo bivuga byo gushaka abagufasha no kwishyira hamwe nabyo nk'uko uvuga umuntu umwe ntacyo yishoboza ariko abishyize hamwe ntakibananira hari n'abakunze kwishyira mu ma mu mashyirahamwe kugira ngo babashe kugerageza kwiteza imbere cecile hari icyo wavuga kuri iki gitekerezo cya gilbert
ntabwo nacyumvise neza
ntacyo ubwo reka twakire na egide egide uranyumva
yego ndabumva neza igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
nagiye ntabwo gushimira uwo musagoshaka mwatumye ko kuko benshi benshi bene abo barakunda kwikubira nk'igengi no mu burundi ndi bashya usanga abantu bikumira cyane ndamukengurukiye kukigasha kuko numvise nyine yabyifashemo kweri ntaguma atera imbere agomba amagarana n'abandi kweri bave bave aho bari kuko benshi barikumira mu bisagara nk'uko yabivuze yego ni ikibazo gikomeye cyo kwikumira ukumva ntacyo ushobora kugeraho cyangwa se ukumva ko abandi bagomba kukunena ukaba wenyine ariko we nk'uko bivuga yarabirenze
yego kubera yarabirenze kandi ni byiza cyane kuko ino mu burundi ni abantu bishira inyuma kandi ukananirwa bakifata nk'uko umerwa si ibiremwa by'abantu yego nawe bashyashya ku mpanuro atanze twese bumvise ko yabyifashemo neza cyane kandi n'ikindi kibazo baca bagira ni uko batajya ku mashuri ngo bamenye gusoma kuko ubutore bwari mu mutwe
urakoze egide cecile egide wumvise ibyo avuze aguhaye amanota menshi cyane uretse ko n'abandi bayaguhaye cecile turi kumwe turi kumwe nari mvuze ni ni egide n'abandi bose baguhaye amanota cyane ku butwari wagize n'aho ugeze wabyumvise yego nanjye ndabumva ndabumva cyane
urabivugaho iki
icyo mbivugaho ibyo avuze ni ukuri koko kuba nararwanye intambara yo kwitinyuka no gusanga umuntu mwegera ko nabonaga ko nubwo atampaye inkunga yo kurya ariko ashobora kumpa n'igitekerezo ibyo ngibyo ni ibintu rero nasaba ngo bwaba ubuyobozi bwite bwa leta turimo aha ngaha baba n'abandi batwumva ku ruhande icya mbere kwegera abandi ibyo wumvise ntubipfobye inama uhawe ukazubahiriza ibyo nabyo ni ishingiro ry'ubuzima bwiza n'impinduka ariko ikibazo ni uko wumva ngo muri wowe nze ntacyo nakora ndi umutwaye ibindi bindi bindeba ibyo ngibyo rwose ni ibintu namagana cyane ni ibintu mbwira uwo ari we wese yaba umurundi nyumva yaba umunyarwanda cyangwa n'undi wundi umuntu ukireba ku bwoko bwe ngo njyewe ndi uyu n'uyu ndi igiti n'iki n'iki uwo nguwo rwose ari leta ndumva ari umwana wo kurimbuka kabisa ntabwo ari umwana w'ubugingo numva aricyo navuga kuko icyavuze ni ukuri umuntu wese akwiye gukanguka akabona ko ibireba mugenzi we bireba umuturanyi we nawe bimureba nta bindi ntangura ryo kuvuga ngo umwana wundi ariga nzewe uwanjye ntiyiga undi mudamu arakora nzewe sinkora oya twahawe urubuga buri wese agomba gukenera inama gukenera ubufasha bw'uko umuntu yagufasha mu bitekerezo akakwereka inzira wacamo kugira ngo ubashe nawe kubaho
rwose reka ngo ushimire cyane madame nyirabahutu cecile atuye mu karere ka musanze mu ntara ya nyaruguru mu murenge wa nyange akagari ka beza umudugudu wa rwebeya aho nahahoze ari komine kinigi yatuganiriye kuri byinshi atanga inama nk'umubyeyi kandi wuzukuruje avuga ibyo yagezeho kugeza ubu ngubu aho yavuye n'aho ageze ndetse ko akangurira n'abandi guhaguruka bagakora ibikorwa bibateza imbere cyane cyane abana bajya mu mashuri nkongera ngashimira rero abaduhamagaye mwese kuri radiyo ijwi rya amerika mwese mwese abaduteze amatwi tutabashije kubona umwanya wo kubaha ijambo mujye mutwandikira muduhamagare mutubwire ibyo mwifuza ko tubaganiriraho icyo twifuza twese ni ukubanogera kuri radiyo yanyu nkambashimiye rero mwese kandi mbifuriza ibihe byiza ku buhanga bw'ibyuma yari enjeniyeri franklin senderak afatanije na fatuma karara arimasi na eugenia mukankuzi kuri mikoro mwese mwese mukomere mugire amahoro y'imana ibihe byiza